waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenya irraa dargaggoo umrii waggaa kudha saddeetii oguma adda addaa qabuuf oguma uumaan na badhaase kanaan uummata koo gargaaruu aadaa koos dagaagsuuf beeksisuun fedhaa jedhu beenyaa dhaabaati maqaansaa. Beenyaan yeroo ammaa kitaabota lama barreessee maxxansiisuudhaaf qophiirra jira. Barnoota seeraan digirii qaba. Tujubeetu Adaamaatti bilbiluun haasofsiisee walumaa galatti oguma qabuun waan hojjetaa jiru nuuf ibsuun eegala.
Hojiin inni irratti bobba'ee jiru hojii aartiiti. Ani barreessaa fiilmiidha. Taatumaatiinis fiilmii irrattis nan hojjedha. Akkasumas dhaabbata raadiyoof televezyiinii Oromiyaa keessatti diraamaa irrattis akkasumas taatumaatiinis nan hirmaadha. Barreessaadhas barreessaa kitaabaa. Fiilmii biraa waan garaagaraati kanaaf ogummaan koo gama aartiitiin yoo ta'e baay'ee dhachuuf hin dandeenya.
Oguma seeraatiin digirii qabaa jette beenyaa garuu ati amma aartistiidha kan baratte dhiiftee attamiin gara aartiitti deebite.
Egaa hojiin aartii akka tasaa nama keessattumama ganuma na keessattumame aartiin yeroo mana barumsaa haayiskuulii yookiin immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa jiruwaan aartii keessatti baay'ee hirmaachaan ture sagaleetiin keessumaayyuu. Diraamaa mana barumsaa keessatti hojjetaman irratti illee hirmaachaan ture. Sanaa booddee ani kan baradhe seera qofa miti. Kolleejjii barsiisota Jimmaatiin illee dippiloomaatiin eebbifameera inni afaan Oromootiin. Keessumaa gara aartiitti dhufuuf baay'ee na gargaareera. Booddee kana egaa seera kan hin baradhe seerri immoo hunda keessa jira. Sanaa booddeedha ani keessa koo barbaacha ogummaa kana dhiisee ogummaa seeraa kana dhiisee gara aartiitti kan hin dhufe. Aartiin waan nama moo'eef walumaa galatti kan gara kana dhufuu danda'e.
Yeroo ammaa gaa kitaabota lama barreessitee maxxansiisuudhaaf qophiirra akka jirtu naaf ibsite. Kitaabotni ati maxxansiisuudhaaf qophiirra jirtu kun maal?
Kitaabotni kun afaaniin ogeessotaa gama kana jiraniin kanneen ilaalamanii yaada irratti kennamanidha. Kitaabota gurguddaadha. Inni tokko asoosamadha. Asoosama dheeraadha. Gaadii jedha mata dureensa asoosama baay'ee barsiisaa fi seenaa qabeessa kan ta'e seenaa afaanas kan wal qabatedha. Akkasumas immoo falaasama garaagaraa kan of keessatti qabatedha. Seenaa eenyummaa aadaa Oromoo. keessumaayyuu mammaaksaan sirbootaan waan garaagaraan kan guutame asoosamni kun baay'ee asoosama guddaadha baay'ee asoosama cimaadha namni baay'ee ni jaallata jedheen amana inni tokko isa kana lammaffaan immoo kitaaba durduriif baacoo keessumaayyuu kitaabni kun oolmaa daa'immaniitii kaasee haga yuunivarsiitii akka itti gargaaramuu danda'an itti yaadamee kan qophaa'edha suuraanis kan guutamedha kitaabni kun baay'ee kitaaba guddaadha.
Baacoof durii durii kitaaba ati jettu kun ijoolleef barumsa akkamii kenna?
Baacoo fi durduriin kun keessumaayyuu yeroo ammaa kana wanti akkasii hin mul'achaa hin jiru. Hafee jira. Mana barumsaatti ijoolleen kan ittiin barattuun qabdu. Namoonni yeroo baay'ee kan ittiin bashannanillee dubbisanillee kan aadaa isaanii, seenaa isaanii, eenyummaa isaanii isa darbellee, isa dhufullee akka xiinxalanillee kan itti godhan kitaabni garaa garaa hin jiru. Kanumatti yaaduutiin kan qopheessedha. Kitaabota lamadha. Durduriif baacoon kun mata dureen isaa jedhan jedhama jedha. Kanaaf kunis kitaaba baay'ee guddaadha. Kana lamaan ammananii maxxansiisuuf sochiirra jiru.
Diraamaa gaggabaabaa nan barreessaa taatoo fiilmiitis daayirektara fiilmiitis annaan jette amma immoo kitaabota lama barreessee maxxansiisuudhaaf qophaa'uutan jira jette hojii aartii keessatti bobbaatuyyuu namoonni hagi tokko yookaan fiilmii hojjechuu irratti yookaan taatoo ta'uudhaan yookaan immoo kitaabota barreessuu irratti bobba'aniitu qixxa tokko yookaan lama qabatanii adeemuun ni kan keetii garuu gama hundumaatiin fakkaataati hojii hojjettu keessatti yaadi kee duraan hin tamsa'u.
Sirriidha kun wanta ulfaatudha dhugaa kee jettee ani garuu takkaa dhaladheera lafa kanarra hagan jirutti ani keessa kootti kan dhalatee kan guddateeru aartiidha. Ani immoo gama maraatiin keessumaa dandeettiin kun guddaan ani gama barreessuutiin ani nuuf arge baay'ee kan nuuf arge gama barreessuutiin garuu gama maraatiin yoo hojjedhe nan danda'a. Fakkeenyaaf ani kanaan dura fiilmii mata dureensaa gumaa jedhu barreesse. Taatumaatiinis irratti hojjedhe kun ammallee kan mul'achaa jirudha iddoo garaagaraatti yuunivarsiitiif kolleejjitatti. Gara biraas immoo diraamaa fakkeenyaaf amma dhaabbata raadiyoof televezyiinii Oromiyaa keessatti kan tamsa'aa jiru diraamaa dheeraa ammallee ji'a jaatii ol kan tamsa'e ilkee kan jedhu keessatti illee taatumaatiin nan hojjedha. Kana qofa miti dhaabbata raadiyoof televezyiinii Oromiyaaf diraamaa dhedheeraaf gabaabaa nan barreessa. Kanaaf gama hundumaayyuu keessa nan jira garuu ni ulfaata itti yaadnee wal cinaa dhaabbannee waan dandeenyuutiin waan tokko yoo gumaachine nuti boru seenaanis nu hin komatu ofii keenya illee waan gaabbii nu hin qabne kanaaf ani hangan danda'e saba koofi ani yoon qophaa koo miidhame homaa ta'u saba koof uummata koof biyya koof kan bu'aa buuse yoo ta'e. Kanaafin gama hundaanuu ofii koofi yeroon qabutti fayyadamee dandeettiin qabutti fayyadamee kan ani kan hunda keessa jiru kanaafi.
Ati gaa kitaabota kanas barreessii fiilmiiwwanis taatoo ta'uudhaanis irratti hirmaadhu. Yeroo hedduu fiilmiin afaan Oromootiin barreeffamu yookaanis fiilmiin afaan Oromootiin hojjetamu hagas namoonni hin ilaalanii kitaabotas barreeffamu iyyuu malee uummati keenya aadaa dubbisuu hin qabu kan jedhu komeetu dhaga'ama si'a baay'ee barreessitoota bira. Yeroo ammaa maal fakkaata isa kanaan duraarraa jijjiiramni mul'ataa jira biyya keessatti?
Eeyyee dhugaa kee jette egaa gama fiilmiitiin yoo ilaalle ammayyuu taanaan ammayyuu taanaan baay'eetu nu hafa. keessumaati fiilmii afaan oromoo hojjettee isatti hojjette gatii deebisuun hin danda'amu maaliif fiilmiin afaan oromoo magaalota oromiyaa keessatti iyyuu mul'achaa hin jiran keessumatti iyyuu mul'achaa hin jiran kanammoo aadaaf tuurizimiin oromiyaallee kanarratti waan hojjechaa jiru hin jiru amma maaliif kan nuti agarsiisnu fiilmii afaan oromoo kolleejotaa fi yuunivarsiitoota oromiyaa keessa jiran isayyuu isaan hunda keessattuu agarsiisuu amma yeroo ammaa kana darbee darbee rakkisaadha fiilmii afaan oromoo irratti ammas ilaalchi jiru irraatii ka'uu qaba kana qofaa miti. Uummannis immoo eenyummaa isaa aadaa isaa gara fuulduraatti falaasama isaa kan itti agarsiisu kan fuuldura isaa goree itti agarsiisu kana kan isa darbe itti agarsiisu seenaa isaa isa yaadachiisu kana ammas uummatichumti uummatichumti jechi tokko jira sangaa abbaan gaafa cabsee ormi ija buruskaa jedhu nuti ammas ofii keenya yoo cinnee qabanne damni nu kun jiru iddee guddaa ga'uu ni dandeenya guddisuu ni dandeenya aartii keenya nuti nuti uummata bal'aadha uummata guddaadha lafa bal'aa qabna lafa guddaa qabna magaalota oromiyaa gurguddaa meeqatu jira baay'eetu jira. Kana keessatti qofa uummanni Oromoo miiliyoona afurtama yoo ta'e otuma miiliyoonni afurtama hafee namumti kuma dhibba tokko fiilmii afaan Oromoo ilaalee aartiin kun seenaan kun guddachuu hin danda'a. Gama kanaan baay'ee duubatti hafnee irraa hojjechuutu nurra jiraata ammallee. Kana qofaa miti gama kitaabaatiin sochiin baay'ee ni jira amma kitaabaatiin keessumaayyuu fiilmiirra kitaaba wayya. Garuu aadaan dubbisu ammallee hin jiru. Inni cimuutu nurra jiraata. Kanaaf gama maraatiin gama aartii keenyaatiin laafinni ni jira. Kanaaf ani amma saniin jedhu Uummanni keenya waan dandeenye hundaa wal cinaa dhaabbanne inni barreessu haa barreessu inni taatummaan hojjetu haa hojjetu inni kaanis haa dubbisu inni ufaa jaallatu uummanni keenya ufaa jaallatu mee ufitti galagalee ufaa ilaaluudha ani aamsii kun ammayyuu kan jiru gama aartiitiin.
Biiroon aadaa fi tuurizimii oromiyaa kan hundeeffameef aadaa seenaa aartii oromoo dagaagsuuf bal'isuu irratti rakkoo keessumaa gara fiilmiiwwan oromoo laalchisee jiru ittiin dhiyeeffannee sin yoo dhiyeessitanoo deebiin isaanii maali?
Inni guddaan iyyuu kana keessumaati kan sirbu keessaa fiilmii afaan oromoo yeroo qabattee deemtu waan fiilmii baattee deemtu miti kan inni si fakkaatu maalinni kan inni ati fanjii yookiin boombii baattee magaalaa seente si'a namoota aangoo irra jiranii kaasee haga goodaatti jechuudha. Kanaaf immoo uummanni sodaatu keessa jira. Fiilmii afaan oromoo nuti agarsiisuuf ganaa deemnee iddoo hunda kan nuti heeyyamsiisuu qabnu baddaatii kaasnee haga goodaatti heeyyama kan nu gaafatan nuti eenyummaa keenya aadaa keenyatti calaqqisiisuufidha malee. Kan nuti baannee deemnu yookiin siyaasa hojjechuuf miti yookiin nuti ergama addaa miti kan nuti baannee deemnu. Kanaaf ammas maayinni isa darbe wal komachuu miti. Aadaaf tuurizimiin Oromiyaa amma keessumatti iyyuu nuti uummanni Oromoo rakkina qarshii hin qabnu, rakkina birrii hin qabnu nuti. Rakkina aadaas immoo hin qabnu, rakkina seenaas hin qabnu nuti badhaadhaadha karaa mara. Garuu ofitti galagallee of ilaaluudha rakkinni keenya. Ammas namoonni aangoo irra jirus aadaaf tuurizimiin Oromiyaa kan inni dhaabbate inni guddaan kana. Aadaaf seenaa Oromoo guddisuudha. Inni guddaa kaayyoo isaanirra kan isaan kaa'anii socho'aa jiran. Garuu kuni ta'aa hin jiru. Gama aartiitiin isaanillee amma dhaabbatanii of ilaaluu qabu. Uummata isaanii karaa kana tajaajiluu qabu. Abbootiin qabeenyaa Oromoos, abbootiin aangoo irra jiranis namoonni marti karaa karaa danda'an irra kanaan gargaaruu qabu. Seenaan akka nun gaafanne gaaffii seenaa jalaa ba'uu qabna hundi keenya karaa jirrurra iddoo jirrurratti.
Aartist Beenyaa Dhaabaa ibsa bal'aanuu kenniteef maqaa dhaggeeffatoota keenyaan hedduu galatoomi.
Baay'ee galatooma isinillee ulfaadha gama kanaan isinillee waan baay'ee hojjechaa jirtu haaluma kanaan itti nu fufa sagalee keenya illee nu dhageessisaa fayyaasaa ulfaadhaa itti fufa.